ni radiyo hijwi y'amerika iradiyo hijwi ry'amerika isameranira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na federika nkurikije mu rundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha mu burundi inzu zishika ku majana atatu na mirongo itatu ziramaze gusenyuka mu makomine ya buganda rubombo mabayi na mugina mu ntara c'ibitoke kuva ku munsi w'imana inzu yarabomotse amakaye y'abana arapotera amasahani amagurudu ibyo turyamako byose birapotera inzu yaranguye ko aha ndikimuga aha hose amatafari yaransenyaguye
uyu ni umwe mu banyagihugu bavanywe mu nzabo n'imvura isigenya yaguye mu ntara c'ibitoke muraruko bushira urengero bw'uburundi uganda catangaje ko abantu cumi barwaye ebola barimwo n'umugabo yarafise imyaka mirongo ibiri n'ine yahitanywe n'iyo ngwara mu ntango z'indwi ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi hcr rivuga ko ritazoshira mu ngiro umugambi wa leta ya tanzania wo kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu ico gihugu uyu mugambi wari ufite intumbero yo kuziburabuza kugira ngo zitahuke ku nguvu aya makuru yacu tuyahere ku makuru rero avugwa mu kanya tugiye kubashikiriza mu kanya kari imbere ibihugu vy'uburusiya na ukraine vya hanahanye abanyororo b'intambara amajana n'amajana urusiya kandi bwarekuye n'abanyamahanga icumi bwari bwarafatiye muri ukraine ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirine ibihugu byombi byari bimaze amezi mu biganiro byo guhanahana imfungwa z'intambara babifashijwemo na turikiya na arabiya sawudite na leta zunze ubumwe za amerika perezida wa volodimir zelenski wa ukraine yatangaje ko uburusiya bwarekuye abasirikare ba ukraine magana abiri na cumi na batanu barimo abasirikare barwaniye cyane uruganda rw'amashanyarazi rwa mariupol n'abakomanda babo uburusiya bwarekuye kandi n'abanyamahanga icumi bwari bwarafatiye ku rugamba muri ukraine ni abongereza batanu abanyamerika babiri umunyasuwede umwe umunyakroasiya umwe n'umunyamaroc umwe bose uko ari icumi bahise bajyanwa muri arabiya sawudite aho bazaturuka bataha mu bihugu byabo ku ruhande rwa ukraine yo yarekuye abanyururu b'intambara b'abasirikare b'uburusiya mirongo itanu na batanu n'umunyapolitiki ukomeye w'umunya ukraine ariko ukorana n'uburusiya victor medvedchuk w'imyaka mirongo itandatu n'umunani yari afunze kuva mu kwezi kwa kabiri gushize leta ya ukraine yamuregaga icyaha cyo kugambanira igihugu cyashoboraga kumuviramo igihano cyo gufungwa burundu
urakoze thomas igihugu cya uganda cyatangaje ko abantu cumi barwaye ebola barimwo n'umugabo yarafite imyaka mirongo irindwi n'ine yahitanywe n'iyo ndwara mu ntango z'indwi kivuga kandi ko hari n'izindi mfu indwi ziriko zirakorwa ko itohoza kuko zikekwa ko zoba zaturutse kuri ebola ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu jeni mukanguzi muganga kiyobe hanri bosa ushinzwe ibijyanye n'indwara ya ebola muri minisiteri y'ubuzima ya uganda abwira abanyamakuru yagize ati kugeza uyu munsi turemeza ko abantu barindwi barwaye ebola umwe muri abo duhamye ko yapfuye umugabo witabye imana yari yagize umuriro n'impiswi kandi yababaraga mu nda yanarukaga amaraso mbere yabanje kuvurwa malariya nyuma aza gusuzumwa virusi ya ebola ubwoko bwabonetse muri sudani uganda yaherukaga gutangaza icyorezo cya ebola sudani mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri muri bibiri na cumi n'icyenda igihugu cyabonetsemo icyorezo cya ebola zayire iyo virusi yaturutse mu gihugu gituranye cya repubulika ya demokarasi ya kongo cyari gihanganye n'icyorezo mu ntara yacyo y'amajyaruguru y'uburasirazuba mu kwezi kwa munani hemejwe umurwayi wa ebola mu mujyi wa beni mu burasirazuba bwa kongo hatangijwe gahunda y'ikingira mu kwezi gushize muri uwo mujyi wa beni
urakoze eugeni igisirikare cya nigeria ca huriye caburiye abanyagihugu bo muri leta zitatu zo mu buraruko bushira urengero ngo bave mu turere tw'amashamba imbere y'uko umugambi wo gutera amabombe ku babandi n'abakoresha iterabwoba utangura ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Eugene Mukankusi amatangazo arimo guhita kuri televiziyo no ku maradiyo yaburiye abaturage bo mu turere twa Zamfara Katsina na Bernin Gwari tw'intara ya Kaduna kuva mu mashyamba mbere y'iterwa ry'ibibombe bikaze Murtala Harrison Umaru umuyobozi mukuru wa televiziyo na radiyo bya leta ya Zamfara yeretse aya matangazo ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza Reuters kandi yavuze ko igisirikare cyabasabye kuyatangaza hari ari mu ndimi zikoreshwa mu karere Pidgin English Hausa Kanuri na Fulani udutsiko tw'abagabo bafite intwaro bazwi mu karere nk'amabandi bishe kandi bashimuta abantu ibihumbi mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria mu myaka ibiri ishize bakunze gukorera mu mashyamba igihugu cyagerageje kwifashisha abasirikare bacyo bake kigerageza kugarura umutekano mu bice byaguye by'intara za kure mu misozi ariko ntibyacyoroheye itangazo ryavuze ko bombe zizaterwa zishobora kuzarinda ubuzima n'imitungo y'abanyanigeriya umwe mu bagabo bo muri leta ya zamfara abdulahi abubakar yavuze ko yumvise iryo tangazo kuri radiyo kandi ko yabonye indege za gisirikare zizenguruka mu kirere abandi bagabo babiri nabo bizamfara umwe igumi undi ishenkafi bavuze ko hatewe amabombe buri munsi kuva mu gitondo cyo kuwa gatandatu bombi basabye Reuters kutabavuga mu mazina yabo
barakoze bagenzi bacu Eugene Mukankuzi na Thomas Kamirindi badushikirije yamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru avugwa mu karere ka Afurika ibiyaga binini abantu cumi bafite ibimenyetso by'indwara ya ebola bariko baravurirwa mu bitaro byo mu gihugu cya uganda ni nyuma y'uko umushikanje hajejwe amagara y'abantu muri uganda atangaje ku munsi wa mbere ko ikiza cya ebola cyiyadukije mu gihugu ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi ari muri uganda amakuru y'abantu basha basanganye indwara ya ebola yatumye minisiteri y'ubuzima ihamagarira abaturage kuba maso no kumenyesha abashinzwe iby'ubuzima abantu bose bakekwaho kuba banduye ebola mu turere batuyemo abo bose basanganye iyo ndwara batuye mu karere ka mubende ahabonetse umuntu wa mbere ufite iyo ndwara ikaba yaramaze no kumuhitana ku itariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi Emma Ainebyona umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima yabwiye ijwi ry'Amerika ko agace ka Mubende n'uturere tugaherereye burimo gukurikiranwa kugira ngo bamenye niba hari abandi banduye iyo ndwara In the last 24 hours, we registered six new confirmed cases of Ebola.
Ati mu masaha makumyabiri n'ane ashize tumaze kubona abantu batandatu bashya banduye icyorezo cya Ebola, ubu umubare w'abanduye ugeze kuri barindwi. Nta bantu basha bapfuye. kandi hari ibindi bipimo bigikorwa mu kigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda turakomeza kumenyesha isi buri gihe ibivuye mu bipimo bisohotse dufite amakipe y'abahanga mu kurwanya virusi bakomeje gukora iperereza ku bwandu bw'iki cyorezo no kugenzura bahuye n'abanduye no kubakorera ibipimo and also doing contact uh, listing and tracing inzego z'ubuzima zivuga ko umuntu wanduye ebola agaragaza ibimenyetso birimo umuriro mwinshi kuruka kubabara mu mihogo impyisi y'amaraso cyangwa inkari kubabara imitsi kubabara umutwe n'intege nke z'umubiri muri rusange zivuga kandi ko iyi ndwara ishobora kwandura ihererekanijwe mu bantu hagati yabo iyo ukoze ku muntu uyirwaye cyangwa se ku maraso no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wayo cyangwa igaturuka mu nyamaswa zifite imiterere ija gusa n'iy'abantu ikwirakwira cyane iyo umuntu akoze ku muntu uyirwaye cyangwa ku murambo w'uwazize ebola minisiteri y'ubuzima ivuga ko uganda yigeze kwibasirwa n'imiterere yose uko ari itatu ya ebola ariyo ebola zayire ebola sudani na ebola bundi buryo ivuga ko ubu bwoko bwa ebola sudani burushubukana ubundi bwoko ni nabwo bwoko bwagaragaye mu gace ka mubende Profeseri Pontiano Karebu umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda yasobanura ijwi rya Amerika itandukaniro nyamukuru riri hagati y'izi virusi The differences between these viruses are in their genetic composition. If you look at their...
Ati itandukaniro muri ziriya virusi ziri mu bigize uburemangingo bwazo tubimenya mu gihe dukora ibipimo muri laboratoire umubare munini w'impfu zatewe na ebola muri iki gihugu twigeze kugira ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu gace ka guru zinatewe n'ubu bwoko bwa ebola sudani kugeza ubu turacyakora ubushakashatsi aho iyi virusi ya ebola yihisha n'ubwoko bw'inyamaswa zibika hari byinshi abantu bakeneye kumenya ariko turacyakora ubushakashatsi bugoye
the reservoir, what we call the reservoir.
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms rivuga ko ubu bwoko bwa ebola yiswe sudani budashobora gukumirwa n'inkingo ziboneka zo kurwanya ebola muganga bayo fatumbi ashinzwe indwara zandura muri oms ishami rya uganda We've done something before in uh, DRC, but we found out that the ring vaccination that ati mu bikorwa twakoze imbere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo twasanze urukingo rwakoraga kuri ebola zayire rudakora neza kuri ebola sudani ariko hariho ubundi bwoko bw'inkingo bwa johnson and johnson rurimo gupimwa ntituramenya neza niba urwo rukingo rushobora gukumira ubu bwoko bwa ebola see whether sudani it will be useful for this particular strain.
hagati aho minisiteri y'ubuzima yijeje isi ko uganda ifite ubushobozi bwo kurwanya iki cyorezo ishingiye ku makipe y'abashinzwe ubuzima afite uburambe mu kurwanya ibyorezo ivuga ko bitazaba ngombwa ko hafungwa imipaka n'ibindi bihugu umunyamabanga uhoraho wa minisiteri y'ubuzima muganga diana atwine yabwiye abanyamakuru ko amakipe atandukanye y'inzobere yoherejwe mu gace kibasiwe n'ibindi bice bigaherereye kugira ngo bagerageze gukumira ikwirakwira ry'indwara abayobozi b'inzego z'ibanze mu turere twibasiwe nabo bahagaritse by'agateganyo ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi ebola yemejwe bwa mbere n'igihugu cy'igituranyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu kwezi gushize ubwo umuntu wanduye yagaragaye mu mujyi wa beni muri uganda haherukaga kuvuga icyorezo cya ebola mu myaka icumi ishize ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
ignatius urakoze Eh, tukivuga kandi ku kiza ca ebola leta y'u rwanda irahumuriza abanyarwanda ko ata ebola iragaragara mu rwanda ariko igasaba abantu bose gufata ingingo zo kwirinda no kwamirira kure ico kiza kugira ngo ntigishike mu gihugu ubu naho tuje mu burundi aho inzu zishika ku majana atatu na mirongo itatu zimaze gusenyuka mu makomine ya buganda rugombo mabayi na mugina mu ntara cy'ibitoki kuva ku munsi w'imana ivyo vyavuye ku mvura nyinshi ivanze n'umuyaga imaze iminsi igwa muri ivyo bice vy'igihugu ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza inzu yarabomotse amakaye y'abana arapotera amasahani amagurudu ibyo turyamako byose birapotera inzu yaranguye ko aha ndikimuga aha hose amatafari yaransenyaguye wari umukenyezi jacqueline nizeyimana ku musozi wa ruhagarika ni muri komine buganda mu ntara ya cibitoke mu buraruko buciye uburengero bw'uburundi avuga ko ata kintu na kimwe yaramiye mu vyo yari afise mu nzu ukugurura uko kungana aha hose numva nta nahamwe niyumva bakwiye kuduhagurukira bakadufasha eka na marciyene niyo nzima nico kimwe n'ahatabwanwa afise yemeza ko bwafuse umunwa inzu nabonye iguruka kubw'umuyaga mwinshi warimo imvura nyinshi idasanzwe nagiye mbona inzu iguruka kandi nta na kimwe mbona na- ndanashoboye mwuyu mwanya n'iyisaha n'uduti tw'amavoka nari kuyikorako twari duhungurukiye hasi twose n'imyumbati yose cararandaguye aha nta kintu na kimwe mbona ngiye kuza kwifashisha turahangayitse rwose guhera ejo n'ukuri turara mu karere turara mu mbeho kuko usanga bariko barasaba indabo no munsi barondera aho barara ni benshi ubu n'amazu yo gupanga ntayo yabuze n'abayafise baciye bayazimbako umutama wo mu ruhagarika nyene we yemeza ko yahatswe no kuhasiga ubuzima hariho n'abandi bariko bararengana bari- bari- binjiye mu nzu iwanje mbona umuyaga nyene ikintu kiriko gi- giterura amabati giterura amabati nama ngenda benaha mu mfuruka y'intuze impande y'umuryango gutya umuyaga wama uraterura neza neza urajana iriya mu bido epfo hafi kurenga nk'ibido bibiri urabona ko nibereye ndi n'umutama n'ako gaparasera nabako sinzi ko nzoronka n'uwo n'uwo kangurira nkaza kurabaho nza gusembera kuko si iyo nzu n'ukuri ntayo noba nkibasha kugira ngo ndagonda kuyubaka jewe nadia yafashe imana nawe hejuru yo kubura uburaro n'ibikoresho vy'abana biwe vyo kw'ishure vyaratwawe ubu dusigaye dusembeye burira tukaraba aho tuza gufata intara abana ni ingorane bamwe bari bagiye ku ishuri n'amakaye yaraba- yaranyagiwe aha bisaba kurinda kugura ayandi amakaye n'amahera aha ntitubona iyo apfa kubera ubukene dusanzwe twifitiye Ashe, inzara ahubwo ni yose bamwe twari dusanzwe tujya dusumye uno mugabo we yibona nk'uri mu kaga bitewe n'uko inzu yabamwo ari iyo apanze ikaba yarasidutse bene umuryango wiwe bahisemwo kuba mu musaka nta mahoro kabisa kube- kubera ko tubu tutajya aho turara genda umupangayi singira aho mba ndi umuntu waho nyine nguma ngendagenda naciye mfata ukuntu ubu abana baja kwiga ah, nca mfata intuza ama- amabuye mera nk'ubugerekangako mbayeho nabi mu buzima bwanje ni ukuri reka nta kuntu ugiye kubaho ni ugupfa gusa Valerindi mu ruhungo ni umuhanuzi wo ku musozi wa Ruhagarika ahamagarira abagira neza na leta kugarukira ku banyagihugu kubera mu ntwari Buganda batovyishoboza twaraye tubonye ibara kuri mutumba wacu ruhagarika ibyabaye kuri mutumba wacu n'agahomera buno turasaba amashirahamwe intwaro abavuka ntara nyabuna muhaguruke mutabare bamwe basigaye mu bikankara bigaragara amazu na majana abiri na cumi n'atanu hanyuma abakomeretse n'indwi bamwe bari mu bitaro mu cibitoke kuvuga imirima y'umutumba yose yose iri hasi nta na kimwe bafise bazofungurira abana mu misiri imbere ubuho bariko baraja gusahura utwononekaye mu murima iyi ndwi imwe iyi nyene turarangira muga ku yindi ndwi ntibazoronka ikibafasha muri komine muginaho imvura yaje guhuriza huha yasenye amazu y'abari mu kigwati beganirijwemwo inyuma y'ikindi gihuhusi cahitanye abantu n'ibintu mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda gituma imitumba myinshi icika ubudaturwa janete nshimirimana wo muri site ya gisheke umwiheburo ni wose mbona twaje nyene mu rupfu nk'uko twari mu kare mu by'ukuri inzu zaha zose zaboreye rimwe oya no kuri ubuzima bwaha kubw'ubukene tutakironka n'aho turima kubera hose hagiye turi mu bukene bumwe bubaho bwose egide ruvakure umwe mu bajejwe intwaro muri komine mugina yahuye n'ijwi rya amerika ariko akora rusansuma y'ivyononekaye aya amazu yagurutse ibisenge n'amabati guteranya amazu yagiye yononekara ibihome nari maze kuronka amazu ijana na mirongo itatu mugabo ankete ntirahera kuko n'amazu menshi agoye gucamo ugenda witonda uraba kuraba hariho uwundi mutware twari tuko turafashanya ariko arakora mu kandi karere yo hirya ntitwari bwateranye ibitigiri neza ngo nyeze naturonke igitigiri gikwiye iruhande y'aya mazu n'imirima vyasidutse biranatwarwa n'imvura mu makomine ya buganda na mugina muri komine za rugombo na mabayi mu ntara ya cibitoke nyene amazu arenga ijana na mirongo itanu n'ibirasi bitanu vy'amashure hamwe n'imirima myinshi vyarahitanywe n'imvura kuri wa gatatu ku mugoroba mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda imvura y'igihuhusi yaguye muri komine mugina yahitanye abantu mirongo ibiri n'umunani nk'uko abategetsi abategetsi muri komine bavyemeje eroje uri kaneza ijwi rya amerika
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabarangitse
muriko murabandanya kumviza iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birabandanya muri iki gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arashikiriza ijambo inama nkuru mpuzabakungu i New York mu kanya mugenzi wacu uh, Diane Nazwe ariko arakurikirana ico kiganiro tubaza kubashikiriza bimwe mu vyashikirijwe mu kanya kari imbere mu kurindira reka tuje mu gihugu ca Tanzania ho ishirahamwe mpuzabakungu ryitaho uh, impunzi ku isi HCR rivuga ko ritazoshira mu ngiro umugambi wa leta ya Tanzania wo kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu uyo mugambi wari ufise intumbero yo kuziburabuza kugira ngo zitahuke ku nguvu ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika James Javin Ivyo vyemezwa na bwana Enoch McDonald uhagarariye Haseri muri komine Kibondo uburengerazuba bwa Tanzania aho Haseri yariko itanga imfashanyo y'umuduga unyarukana abarwayi ku baturanyi b'inkambi ya Nduta uyu muyobozi yavuze ko igikorwa nyamukuru ca Haseri ari ukubungabunga ubuzima bw'impunzi mu gihe ikibazo catumye bahunga kitarakemuka kubw'iyo mpamvu yasavye leta ya Tanzania minsi yose guhagarara ku ruhande rw'impunzi mu gihe bugarijwe n'ibibazo yashimangiye ko minsi yose hasi seri zo kwama yatanze imfashanyo zikwiye ku mpunzi n'ibindi byose bisabwa mu baturanyi bazo gutyo bigakomeza umubano mwiza hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo igihugu cya tanzania cyarakoze ibintu byinshi kandi bishimishije ku mpunzi z'abarundi kuva kera kubw'iyo mpamvu ni ngombwa ko haseri igira cyo ifashije leta n'abaturanyi b'impunzi cyane cyane mu makomine cyane nk'intara ya Kigoma ariyo icumbikiye impunzi z'Abarundi niyo mpamvu tubazaniye uwo muduga gusa dusaba ko amategeko akurikizwa nk'uko mwabikoze kuva kera impunzi zikeneye amazi inyigisho ku banyeshuri ubuvuzi n'ibindi byose bikenewe mu buzima bwa kiremwamuntu haraciye amezi hafi ane kuva leta ya tanzania igabishije amashyirahamwe kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za ndutana nyarugusu bemeza ko n'ubwo haseri ivuga ko itazagabanya imfashanyo bo batakironka izikwiye zisaba leta ya tanzania kwihangana nk'uko yabikoze kuva kera urabona twebwe ibyo ntitubibona bakaduha ntica ntikize kaza baraduha duke duke tw'imfashanyo kujya gutya ntidu- ntidupfe urabona ibyo bisorori bitatu nibyo baduha bizomaza ibizomara intuzi ikwezi n'indwi zibiri twebwe dufise amagorwa mbere tutovuga no mbere dufise amakuba kubera uriko uraraba indya ntazo dufise indya zaramaze guhera baduha indya zikenyi ni ukuvuga yuko baduha indya z'indwi zibiri ngo tuzirye ukwezi n'inusu abana baguma arabo kwangara inzara muhira usanga umugore n'umugabo bariko baratata umugabo nawe ntari busohoke inkambi ntari buje ku isoko ntari buje inyuma y'inkambi gukorera no muri abo batanzaniya ngo turonke ibyo turya usanga n'imibano mibi mu rugo usanga iguma yiyongera abana usanga ari abo gutoroka inkambi baguma bagenda bamwe ntituzi niyo baba baragiye nk'ubu ngaha tuhabaye nabi urabona yuko ibiribwa baduhereza imboga intesa ntiyikize baduha intuze nk'igikombe kimwe ngo baraduhaye imboga none ngaha nka twebwe turabantuzeye abatira honyine nyene aha utuboga twaheze kera ku bahindi bahagomba ngo tu- ngo duhunguke ku nguvu bamwe batabishaka twifuza yuko abashitsi bagiye baraza barakoze neza mugabo bo- boba impinduka bagira ico badufashako tubahaye kaze batukwiteko barabe data wanje amagorwa n'amarushwa tufise naho biri uko ibitigiri by'abahunguka byaragabanutse cyane muri iki gihe ibitigiri dukura muri haseri bigaragaza ko hafi impunzi mirongo icyenda na zitanu arizo zitahukanwa burindwi mu gihe abahora bataha mu myaka ibiri ishize bahora barenga gato amajana ane na mirongo itanu naho leta ya tanzania minsi yose yihimiriza impunzi gutaha benshi ntibabyiyumvamo mu gihe n'abataha basanga icyo bahunze kitarakemuka bigatuma bamwe muri bo bongera guhunga kugeza ubu muri tanzania habarizwa impunzi z'abarundi zishika ibihumbi ijana na mirongo ine n'itanu mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na haseri mu mpera z'ukwezi guheze k'umunani kuva muri komine kibondo iri mu ntara ya kigoma james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
turagushimiye javina nk'uko rero twabibwiye twabibabwiye mu kanya ah, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arashikiriza ijambo inama nkuru mpuzamakungu muri iki gihe hanyuma mugenzi wacu Diane Nazwe ariko arakurikirana iryo jambo nashaka Diane muri aho murakomeye amahoro frederic mumeze neza namwe tumeze neza ndabona ko uri kurakurikirana iryo jambo kandi rikorera ba muri iki gihe turiko turavugana mu twibutse mu majambo make ibintu nyamukuru amaze gushikiriza gushika ubu ko aracabandanya Eh, aracavuga perezida evariste ndayishimiye aracavugira ah, i new york mu nama igira mirongo irindwi n'indwi ijambo ryiwe rero yarivuze muri rumwe rw'igifaransa atangura ashimira imana yashoboje we n'abamuherekeje kuba bari muri iyo nama i new york avuga ko bayigiyemo atakigoranye na kimwe hama ashimira abanyamerika na amerika yavuze ko bamwakiriye neza yagarutse ku bisata bitandukanye umutekano gufashanya hagati y'uburundi n'ayandi makungu ivyikiza ca kovide ya cumi n'icenda ariko vy'umwihariko Yego, frederic yavuze yabwiye igihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo reka dutangure ku migenderanire y'u Burundi n'amakungu yavuze iki kuri ico kibazo ku kibazo co mu imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yishimiye ico uburundi buzana nk'interano mu makungu yibutsa ko bagize uruhara runini mu kurwanya abakora iterabwoba muri centre afrique no muri somaliya aha yagarutse ku basirikare barungitse muri ivyo bihugu bitandukanye hama yishimira imigenderanire afitanye na repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe na tanzania yumvikanisha ko hariho imigenderanire ihari imigambi iriko irakoreka cyane cyane mu vyerekeye amabarabara agaruka ku mugambi bafitaniye n'ivyo bihugu wo kubaka indarayi ariko muri iyo migenderanire y'ako karere k'ibiyaga bigari ntigeze avuga uganda ntigeze avuga Tanzania- eh, u rwanda ya- ya- yibanze cyane rwose mu kuvuga ko iyo migenderanire ivyo bikorwa biriko bikoreka hagati ya kongo hamwe ah, na tanzania Eh, ndabona mu kanya arangije ijambo ryiwe mutubwire ku kintu yoba yavuze cerekeye cyane cyane umutekano mu gihugu ca mu karere umutekano mu karere yavugiye cyane rwose repubulika ya demokarasi ya kongo yabwiye repubulika ya demokarasi ya kongo avuga ko yifuza ko onu yayisabye ati ndasabye mufashe kiriya gihugu uburundi bwanje bwarabiciyemo burazi uko bimeze asaba onu by'umwihariko ajya mu rutoki kuri antoni guterres amubwira ngo arifuza ko onu igira uruhara ku kugaruka kwa kongo amahoro muri repubulika ya demokarasi ya kongo ajya mu rutoki ku masezerano yabaye i nairobi yo gufasha repubulika ya demokarasi ya kongo avuga ko yifuza ko onu yagiramo uruhara runini umutekano wa kongo yanawugarutse ko aruranisha mu bindi bihugu avuga ati iyo igihugu kitameze neza kimwe mu karere biza bifata ku gihugu cyose biza bifata eh, ubundi burere bw'ibyo bihugu bitandukanye aca asaba na onu ahavuga ati turashima twebwe aho uburundi bugeze twarabifashijwemo n'amakungu nimufashe na repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko mwabigize asaba onu kuvana igihugu cy'uburundi mu bihugu yita ko bijegajega avuga ati mukubitize amaso inyuma murabe imyaka cumi n'indwi intwaro yacu imazeho ubu igihugu kimeze neza uwo mutekano yawugarutse ko muri ukraine aragaruka ko muri somaliya ariko by'umwihariko yavugiye repubulika ya demokarasi ya kongo yavuze kandi ku bintu bimwe bimwe mushaka kuba mwakurikiranye ibyerekeye imigenderanire tukivuga ku migenderanire igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo uburundi na tanzania ku byerekeye cyane cyane iyubakwa rya gari ya moshi ibyo bintu yabivuze kwiki nabivuze mu kanya nabivuze ko yavuze ko uyu mugambi uhari kandi ari umugambi uzofasha uburundi cyane kwiteza imbere ugateza imbere n'akarere ariko tukivuga ku by'imigenderanire ah, mu ntango ntiyigeza yerekana ko hari icyo yotsa umu- icyo twita kominote interinasiyonale mugamu nyuma yaje abwira onu ko hariho abakozi ba onu batanezerezwa no kubona ibihugu bitandukanye biriko biratera imbere mu bya demokarasi avuga ati hariho abakozi ba onu rimwe na rimwe mu bihugu bashaka guhungabanya demokarasi y'ibyo bihugu gutyo agira ko asaba onu ko yobwira abo bakozi batandukanye kuza baragerageza kubahiriza aho demokarasi iba igeze mu bihugu bitandukanye hanyuma bikiteza imbere ibindi yagarutse ko yagarutse ku gihindagurika ry'ibihe mu kanya tuvugana yariko aravuga ku bya covid ya cumi n'icenda yashimye avuga ati aho twagejeje ni heza twaratsinze ico kiza ikindi kibazo kindi yagarutse ko ni ikibazo c'impunzi yakivuze ko gato gusa yavuze ati turashima ico twakoreye kongo twarakiye abanyekongo b'impunzi tubakira amoko yose ataco ducaguye ico turabyishimiye cane rwose ikindi gi- kibazo gihambaye cyane rwose yavuze gifite uruhara mu iterambere no mu mahoro n'ikibazo c'indero n'inyigisho ubitubwira ko iki ikintu yashikirije ni iki ibibazo by'indero n'inyigisho mu kanya tuvugana frederic nice ariko aragaruka ko nta byinshi nari bwumve muca kivuga ko mbwa numvise ko ishimiye urwaruka rw'uburundi aho rugera nkumbure ndarikire abariko barumviriza amakuru yacu no nkuru turaca twicukumbura byimbitse hanyuma tuze kubabwira byinshi kuri ico gisata c'indero no guteza imbere urwaruka ico yabivuze ko imbere ko dutangura gukorana kino kiganiro Diane turagushimiye cyane rwose ku makuru duhaye wakurikiranye iryo jambo twavuze kandi ko mu kanya iryo jambo ryari rirangiye mwakoze cyane rwose urakoze fred ntumira abatwumviriza iryo jambo riri live kuri facebook yacu voa radio yacu bashobora kujayo bakarira baryose ryuzuye
inshuti mwese mukundi radiyo hejuru y'amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko reka tubibutse ah, hamwe bimwe mu bice bikuru bikuru byari bigize aya makuru twabwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr rivuga ko ritazoshira mu ngiro umugambi wa leta ya tanzania wo kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu uyu mugambi ngo wari wafashwe kugira ngo ufise intumbero yo kugira ngo uburabuze izo mpunzi kugira ngo zitahuke ku nguvu eh, twabwiye kandi ko mu Burundi inzu zishika ku majana atatu na mirongo itatu eh, zimaze gusenyuka mu makomine ya Buganda Rugombo Mabayi na Mugina aho ni mu ntara ya Cibitoke kuva ku munsi w'Imana ayo rero ni amwe mu makuru twabashikirije hanyuma rero ibiganiro byacu bikaba birangiriye ngaha kuri iyi saha tukaba tubateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro radiyo ijwi ry'amerika turabashimiye inshuti mwese kuba rero mwakurikiranye ibiganiro byacu tukaba dushimiye na enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na nadia taha yadufashije kwegeranya ibiganiro turashimiye ah, abagenzi bacu bose bagize uruhara kugira ngo ibi biganiro bibashikire aho muri hose turabifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza mutekanirwe mu byanyu n'umubanyi